iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi nebuja niyo mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha ni amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona iki cyorezo cyagize ingaruka zageze ku bantu batandukanye abakerarugendo barahagaze n'abacuruzi twarahuye kuko ubucuruzi ni nk'umubunga ubucuruzi bufata ahantu henshi bufata ku muhinzi umukozi wa kavumende bufata buri kintu cyose ubu buzima bw'abantu benshi n'abacuruzi bwarahagaze uwo ni bitabaje tamu ucururiza ibintu bisanzwe mu mujyi wa kisoro muri uganda abana batarageza ku myaka cumi n'umunani y'amavuko ba mu nkambi ya nyarugusu muri tanzania bugarijwe n'ibibazo bitandukanye birimo gukoreshwa imirimo y'ingufu mu burundi abaturage bo mu ntara zo mu majyepfo y'igihugu bururi makamba na rumonge bishimiye icyemezo gishya cy'ubutegetsi cyo gushyiraho udusanduku abaturage bazajya batangiramo ibitekerezo izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu tubanze rero tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tuyagezwaho na aloyizi bigirimana maramutse ejeni muri mari uwahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu mokutar uwane yaragenywe kuba umushikiranganji wa mbere na perezida w'imfatakibanza ba ndawe iyi nkuru yatangajwe na televiziyo ya leta ya mari ejo ku munsi w'imana uwane w'imyaka mirongo itandatu n'ine yigeze kuba umushikiranganji wa mari w'imigenderanire n'ayandi makungu hagati y'imyaka ya bibiri na kane na bibiri na cumi na rimwe ku ntwaro ya amadu tumani ture umwofisiye wo mu kagwi kafashe ubutegetsi atashimye ku izina ryiwe rigaragara yavuze ko abagize leta nshasha y'uwo mushikiranganji wa mbere yagenywe bazotangazwa ku wa kabiri umushikiranganji wa mbere w'umusivile niwe yari yarasabwe na cdao kugira mari ikugwe ko ibihano uwo muryango wafashe inyuma y'iminsi ibiri habaye kudeta yakuye perezida ibrahim bubakar keita ku butegetsi intumwa idasanzwe ya onu mu karere ka afurika y'uburengero kuri uyu w'imana yararangije urugendo rw'indwi yarimwo muri cote d'ivoire asaba itunganywa ry'amatora y'umukuru w'igihugu atekanye kandi atawe akumira mohamed ibn shambas yavuze kandi ko irekurwa ry'abanywanyi barenga cumi uwahoze ari umushikiranganji wa mbere guillaume soro ku munsi wa gatatu ari ikimenyetso cyiza imbere y'amatora yo kuwa mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kw'icumi shambas yarabonanye na perezida alasane watara abanyepolitike batatu mu bazohiganwa nawe komisiyo y'amatora hamwe n'abaserukira sosiyete sivile cote d'ivoire iri mu cyuka kibi cya politike aho perezida watara yagirizwa guca ku biri n'ibiringo bibiri vyemezwa n'ibwirizwa shingiro imigumuko y'abatemera kandidatire yiwe yahitanye abashika cumi na batanu mu kwezi guheze muri leta z'ubumwe za amerika kandida w'umudemokrate mu matora y'umukuru w'igihugu joe biden yagirije perezida donald trump ejo ku munsi w'imana ko ariko arihutisha igenwa ry'umushikirizamanza mushasha muri sentare ntahinyuzwa y'igihugu kugira ahanagure itegeko ritegekanya uburyo abanyamerika bivuza iryo tegeko ryashyizweho na Barack Obama yahoze ari perezida rizwi ku izina rya Obama Care ni mu gihe Amerika ihanzwe n'ikiza cya COVID-19 kuruta ibindi bihugu ku isi. Perezida Trump yahisemwo umupfasoni Amy Coney Barrett amushima ku kuntu abona iby'amadini kugira asubirire nyakwigendera Ruth Bader Ginsburg aheruka kwitaba Imana. Guhitamwo Barrett bibonwa ko bishobora kugira icyo bizohindura ku bibazo bikomeye abanyamerika batumva kumwe harimo ugukorora imbanyi uburenganzira bwo gutunga inkoho hamwe no mu gisata cyo kwivuza kumuhitamwo hasigaye indwi zitanu ngo habe amatora ya perezida ay'ibiharuro byerekana ko trump ari nyuma ya biden mu majwi byatumye abademokrate basaba ko iyo ngingo yofatwa n'uzotsinda amatora amategeko mashasha agamije guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa korona yateye ishavu n'imyidogo ku mugabane wa buraya mu gihe ku isi yose abo uwo mugera umaze guhitana bariko begereza umuriyoni abanyagihugu barakoze imyiyerekano i madride muri esipanye ejo ku imana bidoga ko ingingo nshasha zo guhagarika imirimo zashyizweho mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'abandura zivangura kandi zikora cyane ku bice bibamo abakene mu bufaransa n'aho abategetsi baridogerwa na bene amazu y'uburiro n'ubunywero yugawe mu gisagara ca Marseille ico gihugu cabonye abandura biyongera mu ndwi ziheze aho ku wa kane n'uwa gatanu handura ibihumbi cumi na bitandatu ku munsi ku munsi wa gatandatu abantu barenga ibihumbi icumi biyamiriza ingingo zigamije guhagarika igwiragwira ry'ubwo mugera barahanganye n'abapolisi bariko barababuza imyiyerekano nk'uwabarabara hagati mu gisagara ca londres kaminuza john hopkins yo muri amerika ivuga ko ku isi abantu barenga ibihumbi amajana icenda mirongo icenda n'icenda n'amajana atatu bamaze kwicwa na covid cumi n'icenda
aroyizi urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri ku murongo wa metero makumyabiri na gatanu na mirongo itatu na rimwe ndetse na mirongo ine na rimwe mu gitondo mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nshuti mukurikira radiyo ijwi ry'amerika uyu ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu rwanda aho leta iherutse gushyiraho izindi ngamba nshya zo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu byemezo byafashwe na guverinoma harimo ko noneho abasabwa gutegura ibirori by'ubukwe no guteranira mu nama batazajya basabwa kubanza kwipimisha icyorezo cya covid cumi n'icyenda ni umwanzuro wari ubangamiye abatari bake mbere y'izi ngamba nshya umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa uri kigali mu rwanda yaduteguriye inkuru kuri ibyo byemezo by'inama y'abaminisitiri mu ngamba nshya zashyizweho na guverinoma mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo covid cumi n'icyenda ku isonga amasaha y'ingendo yemewe ku munsi yongereweho isaha imwe ava kuri cumi n'ane agera kuri cumi n'atanu ni ukuvuga guhera saa kumi n'imwe z'igitondo kugeza saa yine z'ijoro indi ngamba nshya benshi bari bahanze amaso nirebana n'itangira ry'amashuri yarafunzwe kuva mu kwezi kwa gatatu guverinoma ntiyatangaje igihe ntarengwa amashuri azafungurira ariko yaremye agatima benshi maze ivuga ko amashuri azatangira mu gihe cya vuba hakurikijwe ibyiciro byayo kuri uyu mwanzuro guverinoma yavuze ko gahunda y'uko amashuri azatangira izatangazwa na minisiteri y'uburezi hashingiwe ku isesengura rizakorwa bidatinze minisitiri w'uburezi yatangaje ko amashuri azafungura imiryango mu kwezi kwa cumi minisitiri valentine uwamariya yavuze ko hazabanza amashuri makuru na za kaminuza ku ngendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange hagati y'umujyi wa kigali n'intara zigize u rwanda zari zimaze iminsi zibujijwe inama y'abaminisitiri yemeje ko izo ngendo zemewe byabaye cyo kimwe no kuri izo ngendo ziva cyangwa zijya mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda kuva gahunda ya guma mu rugo yatangira gushyirwa mu bikorwa mu gihugu cyose akarere ka rusizi kahawe umwihariko maze kagumishwa mu kato inzego z'ubuzima zikavuga ko byashingiraga ku mubare munini w'abahagaragaraga banduye icyorezo ikindi gishya kiboneka muri izi ngamba mu gihe ku busanzwe ku makoraniro atarenze abantu mirongo itatu basabaga kuba baripimishije covid cumi n'icyenda ubu si ihame kubanza kwipimisha ariko guverinoma yashishikarije buri wese kwipimisha covid cumi n'icyenda ku bushake mu mugambi wo kurushaho gufata ingamba zo kwirinda iki cyorezo abitabira inama nabo ntibasabwa icyemezo cy'uko bipimishije icyorezo covid cumi n'icyenda ariko abategura inama bo bagomba kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima harimo kutarenza mirongo itatu ku ijana by'ubushobozi bwo kwakira abantu bw'aho bateranira kuri iyi ngingo kubera uko amabwiriza yariho yarateye hari benshi yagiye akumira mu mihango yo gukora ubukwe ubusanzwe kwipimisha icyorezo covid cumi n'icyenda ku bantu mirongo itatu bisaba byibura amafaranga angana na miliyoni imwe n'igice yo kubapimisha bose bwana manzirema jure ari mu baherutse gukora ubukwe yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo kwakira abashyitsi kubera amabwiriza yo kwirinda icyorezo byabaye ngombwa ko babyihoreye avuga ko bahombye ikintu gikomeye ku miryango y'umugore n'umugabo ari cy'ibyishimo birumvikana ni igihombo gikomeye kubera yuko ubukwe ni ikintu kibaho rimwe mu buzima kandi ni ikintu ni ibyishimo byo kugira ngo ushimire ababyeyi ushimire inshuti n'abavandimwe rero kubukora Ah, ntihagire umuntu uza muri ibyo byishimo ntagaruke mu cye cyoroshye ni igihombo gikomeye kuba boroheje izi ngamba bwana manzi rema akavuga ko bizaba umwanya mwiza ku batarakora ubukwe agasanga byari bikwiye ko ubutegetsi bworoshye izi ngamba birumvikana ah, ku bantu wenda bari bagifite ubukwe muri muri iyi minsi iri imbere ah, leta iraborohereje kandi nyine mu- nibyo byari byitezwe kuko leta ni umubyeyi leta yago- i- nayo yumvaga ko icyo kintu nacyo ah, gikwiriye rero kuba baba- baborohereje ni ibintu byiza ba- bubagize ayo mahirwe Na- ni ibyo kwishimira nubwo twe tutabigize ariko umuntu yakishimira ko nibura eh, ba- leta yagerageje kugabanya ayo mabwiriza ku buryo abandi bakibufite imbere nibura bazabona ibyo byishimo abanyonzi nabo mu bihe bitandukanye bakunze kwijujuta bavuga ko guverinoma yabirengagije kuri iyi nshuro guverinoma yabakomoreye maze yemeza ko bemerewe gukorera ahantu bari basanzwe bakorera ariko abanyonzi basabwa kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima ndetse no gukoresha ingofero zabugenewe mu rwego rwo kwirinda no kurinda abo batwara ingaruka zaturuka ku mpanuka guverinoma kandi yibukije ko abaturarwanda bose bagomba gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi kwambara agapfukamunwa ndetse no gukaraba intoki guverinoma ikabura buri wese ko utazabyubahiriza azafatirwa ibihano uretse iby'izi ngamba zirebana no kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abantu benshi mu buryo butamenyerewe abo baboneka cyane muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane aho hashyizwe mu myanya abantu babarirwa muri mirongo itatu izi ngamba nshya zishyizweho mu gihe mu rwanda hose abakabaka ibihumbi bine magana inani bamaze kwandura virusi ya korona abamaze gukira barasaga ibihumbi bitatu mu gihe abakirwaye nabo barenga igihumbi magana atandatu abo kimaze guhitana kugeza ubu duteguriye inkuru baragera kuri makumyabiri n'icyenda eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku bijyanye na covid cumi n'icyenda ubukerarugendo ni kimwe mu bikorwa byahise bihagarara mu bihugu bitandukanye bya afurika iki cyorezo kigitangira bitewe n'uko abantu bahise bahagarika ingendo n'ibihugu bigafunga ibibuga by'indege uganda ni kimwe muri ibyo bihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi yagiye muri kamwe mu turere tugendwa cyane na ba mukerarugendo adutegurira inkuru ikurikira akarere ka gisoro kari hasi y'ibirunga muri ibyo birunga bisangiwe n'ibihugu bitatu icya uganda u rwanda hamwe na repubulika ya demokarasi ya kongo niho hari ishyamba rya gahinga ribamo inyamaswa z'ingagi zisurwa cyane n'abakerarugendo bava hirya no hino ku isi ariko cyane cyane abaturutse mu burayi no muri amerika uretse ishyamba ryo ku kirunga cya gahinga aho muri gisoro na niho hasangwa ishyamba ry'inzitane rya bwindi ririmo umubare munini cyane w'ingagi uruta wo mu gahinga mu bihe bisanzwe wasangaga abakerarugendo benshi muri ako karere ariko amezi ndwi arashize ibi bivuze ko abakozi mu bikorwa by'ubukerarugendo batakaje akazi Laban Niyongabo akora akazi ko gufasha abakerarugendo cyangwa se tour guide yabwiye ijwi ry'Amerika uko ubuzima bwahindutse kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda aho inkamu yose yarahagaze kandi uzi ibikurikira aho ngaho loss of income ubukene n'ibindi urasa ufite kwishura aho utuye hari imishinga wari wapanze mu kazi kawe wari usanzwe ko mu cyumweru cyangwa mu kwezi ukorana n'abakerarugendo bangana bate ibintu bikimeze neza ibintu bikimeze neza mu- hari icumweru co nagatwaye nk'abakerarugendo mirongo ine ya za mutanda mu birunga gusura uh, imiryango y'abatwa different activities bumwe mirongo itanu umuntu yakabajanye mu wiki yatwarabihombye cyane atari twe bonyine bo byagizeho ingaruka ku- nk'aba ba- nk'abaturage basanzwe nabo ubo usanga mu mirimo dukora hari ubufasha babonamo none ubu niba buriya bufasha butari kuza ukaba bumwe ufite gufata mu mufuka wawe ukagira icyo ubagenera na cyane nk'abatwa uzi bafite karica nayo iri unique so abakerarugendo barazaga bakareba imico yabo bakagira ubufasha babasigira kuva ku bakerarugendo mirongo itanu labani yafashaga buri cyumweru ubu amaze amezi ndwi yose atabona n'umwe bivuze ko akazi kahagaraye kandi n'abantu bagurishaga abakerarugendo ibintu bitandukanye birimo iby'imyuga nabo ni uko rugaya mpunzi richard we ni umucuruzi wari utunzwe n'abakerarugendo kuko afite ahantu bakunda kunywera ikawa none ah, buri kwezi twabonaga nk'abazungu barenze muri mirongo itanu nanga- kugera ku ijana ariko ubu ngubu nta bakiza byatumye ubucuruzi bwacu bwaruka inyuma kuko ahenshi ah, kawa nibo ba- bakunda kuyigura no kuyinywa No- none eh, ka- ibyo twari dufite yose iracarimo ubu kumara amezi arindwi amezi ndwi yose nta muntu nta baguzi kandi abakerarugendo baba bakunda akakuruta abaturage bivuze ko mushobora kuba mwarahombye cyane ya twarahombye bituma bizinesi igaruka inyuma ndetse n'abakozi bamwe bava ku kazi kuko nta mafaranga yo kubariha ntabwo ari abakora ibikorwa bijyanye n'ubukerarugendo bonyine bahombye kubera ko abakerarugendo batakiza mu gihugu ukurikije bwana bitababaje tamu ucuruza ibintu bisanzwe muri uwo mujyi wa gisoro n'abo ingaruka zabagezeho ni ukuvuga aba- abazungu iyo iyo baje bagiye kureba ingagi bafite ababafashaga none ababafashaga nabo baraza bagure ikintu mu iduka yawe nabo ubonyeho none kuba abakerarugendo barahagaze n'abacuruzi twarahombye kuko uru- ubucuruzi ni nk'umubunga ubucuruzi bufata ahantu ho- henshi bufata ku muhinzi bufata ku mukozi wa kavumende bufata buri kintu cyose ni ikimenyesha ngo ubu buzima bw'abantu benshi n'abacuruzi bwarahagaze kubera uburwayi bwa korona virusi mu ijambo aherutse kugeza ku banyagihugu rijyanye n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'ingaruka ku butunzi bw'igihugu perezida museveni wa uganda yasobanuye ko imipaka yari yarafunzwe mu rwego rwo kwirinda covid cumi n'icyenda igiye gufungurwa kimwe n'ibibuga by'indege guhera mu kwezi gutaha gusa yumvikanishije ko abakerarugendo bazubahiriza amabwiriza leta yabashyiriyeho arimo kuza bakorewe ibipimo bihamya ko batanduye korona aribo bazemererwa mu gihugu bonyine kuri laban iyi ni inkuru nziza cyane Eh, ni ibyishimo cyane nje nje nyine ndi kuva wenda uyu mwaka niyo nabonamo amezi abiri ako nakuramo ntokashobora wenda kuriha ibyo napfiriwe ariko kuva mu kwa gatatu n'ubu nta inkamu uri kubona uri ku- urabona ni ibintu biba bigoye cyane yasobuguruye nyamara ni ikintu turi bucishimire cyane cyane uganda yakira abakerarugendo b'abanyamahanga bakabakaba miliyoni imwe n'ibihumbi amagana atanu buri mwaka kandi ibikorwa byose by'ubukerarugendo bitanga akazi ku bantu bangana gatandatu ku ijana bari mu rwego rw'abakeneye akazi mu gihugu ukurikije minisiteri y'imari kandi ubukerarugendo nibwo buza ku isonga mu kwinjiriza igihugu umutungo mwinshi uturutse hanze ignatius bahisi ijwi ry'amerika uganda abana bafite munsi y'imyaka cumi n'umunani y'amavuko ba mu nkambi ya nyarugusu mu gihugu cya tanzania bugarijwe n'ibibazo bitandukanye harimo gukoreshwa imirimo y'ingufu bamwe barimo guta amashuri kubera akazi karenze urugero no kubura ibyangombwa bakeneye mu buzima umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yagiye mu nkambi ya nyarugusu adutegurira iyi nkuru ahaboneka abana bakoreshwa ibikorwa by'inguvu mu nkambi ya nyarugusu ni cyane cyane aho bimba amatafari gushomba inkwi mu mashyamba no kwiremeka ibintu mu isoko henshi uharenganye usanga abana bariko barimba bongera biremeka ibumba kujya aho bafyaturira mu nzira naho usanga abana biremetse imizigo y'inkwi barenze mu isoko naho abana ni benshi ukibaza umwanya wo bigira ko uwo ari wo kimwe mu bituma abana mu nkambi bajya gukora ibikorwa bisaba inguvu ni kubera ababyeyi babo batabitayeho kandi babagaburira ibiribwa bike bigatuma biyumvira kujya gushaka amafaranga kugira bigurire ico rirenze aba ni bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya nyarugusu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika ibintu maze kubona dufate bijyanye n'ihohoterwa ry'abana umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nabo ugaca usanga babakoresha nk'ibikorwa by'inguvu gufyatura ni ukuvuga yuko njyewe namaze kubona ababyeyi benshi iyo ababyeyi benshi iyo bahishije nk'ibiribwa urasanga abana babakumira bakaba- bakabara utwurya dukeyi abana bakarati e mama ntiduhaze wa muvyeyi agaca atora inkoni ho kugira ngo abongere ibiribwa agaca bakubita ivyo ni vyaje maze kwibonera n'amaso yiwanje ugasanga umuvyeyi ararenka kuza gusenya mu ipori agafata umwana w'imyaka cumi ngo genda gusenya ivyo nimaze kubona yuko abana banyanyaswa n'abavyeyi nyarugusu ugasanga hageze ifyatura ry'amatafari umumama yigiriye mu kirabo akabwira abana ngo genda mufyature ngo amatafari amajana atanu ivyo ndamaze kubona yuko abana barenganywa inyarugusu abo bana bakoreshwa ibikorwa bibarenze benshi n'abataye amashuri ababyeyi bavuga yuko kubura amakaye n'ibindi bikoresho bya nkenerwa ku ishuri ari kimwe mu bibazo bituma abana babo bata amashuri kujya gushaka akazi ntibyoroshe rwose kuko turabye nk'ibyambagwa ndabona yuko umengo nticyoroha vrema kuko usanga abana bagenda ku ishuri ugasanga baguma muri ka kambaro kamwe ka kandi nyene urumva bagashika nyene kabumbagaye hanyuma mu nyuma naho ugasanga umuntu aranakenye n'isabuni ryo kukamesura nyagahuzu rero urumva ugasanga rero ntitworoherwa kuko urabona ntaho umuntu atarukira ntaho umuntu aca hirya hino hino ngo umuntu arondere icyo yo kwifashisha Eh, nizo ngorane duhura nazo kweri umwe mu bana yemeye guha ikiganiro ry'amerika avuga yuko ubuzima bubi no kutagira ababyeyi ni kimwe mu bituma bemera gukoreshwa akazi k'inguvu ubuzima bwanjye kweri buragumye kubera ntacyo nifashije nta na kimwe nifashije umanye rero uko nyene n'amashuri nkageraho nkifuza ku- ku- kuyaheba kubera ata- ubuzima takuntu ibibazo nkunda guhura nabyo ni uko ata kintu ndonka aho nk'impuzu nk'iki ugasanga biragu- biragumye kuzironka kubera twe tudafise ababyeyi nawe wifitiye basi ukabona umwe baramuguriye impuzu nk'umubanyi aha nawe ukavuga ati none jewe nka mama arihe aho papa angurira izo mpuzu nawe ugaca ugaca usigara mu bibazo ku bw'izo mpamvu ishyirahamwe riharanira agateka k'abana mu nkambi ya nyarugusu save the children ritanga impanuro n'inyigisho ku babyeyi kugira bamenye indero nziza basabwa kurera abana babo n'uburenganzira bwotuma abana batiyumvira kujya gushaka akazi aho kujya kwiga aba ni bamwe mu bambasaderi b'iryo shyirahamwe kuri mikoro z'ijwi ry'amerika wege icyo tubahanura turaberekeza ati umwana naho yoba yagize nte urashobora kumuhanura muga ntukoreshe dufate nk'ukumuturira ni ukuvuga- ni ukuvuga ubugize nabi hama rero mu gihe duhaye impanuro abo bavyeyi mu gihe binaniranye naho uwo muvyeyi akananira nakumva izo mpanuro natwe hariho ahandi duca tugira nte uwo muvyeyi duca dutanga raporo hama bagaca bamenya uburyo bamugenza hama n'uwo mwana bagaca bamenya uburyo bamuvuza uburyo uwo mwana ashobora kugira amagara meza twabonye yuko umwana afite uburenganzira bwo kwiga uburenganzira bwo gukora ibyo ashoboye uburenganzira bwo gukina n'abandi bana uburenganzira bwo kurya e, mu gihe abo bana batumvira ababyeyi turagira tukavuga n'ababyeyi b'abo bana n'abo bana tukabereka tukabahanura ko bakwiye kubaha ababyeyi babo ababyeyi nabo bagakunda abana babo kugira n'abana nabo babakunde ishyirahamwe save the children ribona yuko ababyeyi mu nkambi za nduta nyarugusura mutenderi bakwiye kumenya yuko ibikorwa by'inguvu bitinyiza agateka k'umwana bikamwicira n'akazoza mu nkambi y'impunzi z'abarundi nyarugusu james jovini ku bw'ijwi ry'amerika tujya noneho mu burundi abaturage bo mu ntara zo mu majyepfo y'igihugu bururi makamba na rumonge barishimira icyemezo gishya cy'ubutegetsi cyo gushyiraho udusanduku abaturage bazajya batangamo ibitekerezo iyi gahunda yashyizweho na perezida mushya w'uburundi evariste ndayishimiye uvuga ko igamije guha abaturage urubuga inkuru radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda nk'uko bivugwa n'abo banyagihugu ingingo y'umukuru w'igihugu yo gushyiraho udusandugu abanyagihugu bazahora bashiramwo ivyiyumviro vyabo kugira bishikire umukuru w'igihugu yaje hageze abo banyagihugu bavuga ko hari igihe bamwe mu barongozi bahora babafata nabi bakabima ijambo canke bagafata ingingo zibacinyiza abanyagihugu byaratunezereye cyane tumaze kumva yuko abanyagihugu tuza tugenda dushyiramo ibyiyumviro byacu na cyane cyane tuba ku bintu tuba twabonye ku- ku ndongozi zacu byatunezereye cyane kuko hari igihe uza uhura eh, indongozi zacu hari aho zitigenza neza mu banyagihugu mu kuntu zakira abenegihugu nk'abenegihugu bagiye babitura ugasanga bariko babagirira ibintu bitabanezera kandi na cane cane ko uhura ari twe tuba twara twara- twarashizeho izo nzego tukabitorera kugira ngo baze batutunganirize neza abantu ba- twebwe abenegihugu kugira ngo tu- tunezerwe tubiryohererwemo icyo kintu vyama ndakibona neza eh, kuko twebwe nka twebwe akazi k'abamotari twebwe yego harasigaye turanyanyazwa canke abandi bakanyanyazwa bigendewe n'uko hari igihe ugenda kwitura nk'umuntu kanaka ntakwitabe akufate nabi mbwa kuba nyakubahwa perezida yiyumviye icyo cyiyumviro cyo kuzana ubwo busanduku bwo gushyiramo ivyiyumviro by'umwe wese azoba afise biratunezereye ku bijyanye n'utwo dusanduku twashyizeho n'umukuru w'igihugu eh, utwo dusanduku je mu isanzwe ni novuga ko ari ibintu byiza cyane kubera eh, bifise akamaro eh, ku benegihugu umwe umwe wese arashyikiriza icyiyumviro kikaronka nyine kijanwa hejuru byoroshe nibaza yuko nka jewe ubwanje eh, nka niberenganye biroroshe yuko eh, ibibazo eh, bishikiye bishobora kujanwa hejuru hanyuma bigatorerwa inyishu byoroshe yaragize neza cyane kuko azoza aramenya amakuru menshi yo mu gihugu abanyagihugu bavuga ko icyizere ari cyinshi cy'utwo dusandugu tuzotuma abanyagihugu batwarwa neza cyangwa tugatuma bamwe mu batware bahindura ingendo haba mu kubahiriza agateka k'umunyagihugu cyangwa kumutunganiriza yashatse neza yuko kumbure azokorera ku byiyumviro bya bene gihugu ibyo turabyizeye cyane ko azobikorerako novuga yuko ashobora kubikorera ko mugabo hari igihe bidashikirwa byose mugabo ahanini turabye nko icyegeranyo aho coba kigeze hari ukuntu ushobora gusanga ibibazo bimwe bimwe bigiye bamwe bamwe bakaba bumvise inyishu za bimwe mu byo baba bakeneye ko yabyiyemeje azobikorera yego yamaze gushyiraho iryo tegeko cyangwa icyo ubwo buryo kugira ngo bazo azomenye ibyiyumviro by'aba banyagihugu niyamara kubimenya arobona ibihanze abenegihugu hama ahita azabikorere twizeye yuko ngira azobikorera ko nyine ko arinze abyumvira rwose ko ubwo busandugu ndibaza uzomwandikira nyine icyo kintu azoba yasanzwe yanditse azoba afite ku mutima azoduhinyisha nzituzeye ego cyane ndabyizeye ko umukuru w'igihugu azotegerezwa kubikora kuko abenegihugu bamuteye kugira ngo abafashe mu kibazo kanaka turabyizeye nk'uko yaramutse abize hatanguje turashaka kubyizera kuko muri make turamwizeye nyine ko icyo atanguje ashobora kuba yagikora ndabyibaza ariko nubwo ari ikintu kigoye ni ikintu kigoye cyane gutahura yuko umukuru w'igihugu yashobora kugenda akora ku bwo busandugu ariko mugabo kubera ibyo yiyemeje kubera ibyo yiyangaje turabyizeye kuko turamwizeye kuko twamutuye tumwizeye yuko adashobora kuvuguruza ku cyo yemeye hamwe perezida abyemeje tuba twashikirije muri ubu busandugu akatwakira neza akatwishyura bituzonezera utwo dusandugu two gushyiramo ibyiyumviro by'abanyagihugu ni umugambi watangujwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye kugira ngo abanyagihugu bafite icyo banenga babatwara bagira icyo bamushikirije bacishije muri utwo dusandugu tuzokugururwa n'intumwa y'umukuru w'igihugu gusa
inshuti banywanyi baradiyo ijwi ry'amerika ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uyu munsi ni aha tugisoreje tubashimiye cyane ko mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye babigizemo uruhare aho baherereye hose mu ngo zabo uwadufashe kwegeranya amajwi ni makubiri yabaro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese tubararikira kandi n'ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyo amateka